muteze amatwi ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc ku makuru tubafitiye muri uyu mwanya n'ibiganiro muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu ziriya tax stamp ziba zarakozwe mu buryo bumeze nk'ubw'amafaranga hari features udashobora kureba n'amaso ku buryo hari imashini ugomba kuzireba kuko nabwo bishyize ku mugaragaro ntabwo zaba zi buri muntu wese ashobora no kuzihimba akaba yazikora uwo ni robert mugabe komiseri ajejwe kurwanya amagendo mu kigo cy'igihugu kijejwe amatagisi n'amakori mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino arimwo inyuruzwa ry'indege itwara abantu y'igihugu cya misiri ifungwa cy'amaso rya kiza besige yari kandida uwo batavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba muri uganda turagaruka ko mu kanya gatoya cyane amakuru yo hirya no hino twabateguriye umunyamisiri yanyuruje indege itwara abantu y'igihugu cya misiri egypt air ayitegeka kururukira mu gihugu cya Chypre yahagaritswe uno munsi kuwa kabiri nyuma y'amasaha atandatu yo guhangana n'abategetsi abantu bose uko ari mirongo itanu na batanu bari muri iyo ndege bashoboye kuyivamo ataco babaye imbere y'uko uwo muntu yishikiriza abategetsi eh, ku kibuga c'indege ca eh, Larnaca mu bumanuko bwa Chypre abategetsi b'ibihugu bya misiri na shiripe bavuga ko atasano inyuruzwa ry'iyo ndege bifitaniye n'iterabwoba bamenyesha ko uwo muntu yamenyekanye ku izina rya sef eldin mustafa afise ibibazo vyo mu mutwe ivyerekeye impamvu yanyuruje iyo ndege ntibitomoye amakuru amwamwe avuga ko sef eldin mustafa yasavye kubona uwahoze ari umutambukanyi wiwe aba muri shipre amwe mu makuru amenyesha ko yasavye kubonana n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ayandi makuru avuga ko yari yidogeye ifungwa ry'abapasoni bafungiwe ivya politike muri misiri abategetsi b'igihugu cya misiri bari batangaje ubwa mbere ko sef eldin mustafa yari yagabishije guturitsa na bombe iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya misiri yamara mu nyuma yaho vyibonekeje ko umusipi w'amabombe yari afise utari w'ukuri iyo ndege yari ivuye mu gisagara ca alexandria igana umugwa mukuru wa misiri cairo radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu gihugu cya uganda haheze iminsi mirongo ine kuva igipolisi gifunze cy'amaso kiza besige ayoboye umugambwe forum for democratic change utavuga rumwe na leta besige yiyamarije kuba perezida mu matora yabaye ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri muri uganda urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwatangaje ko rwatangaje ko amatora yatsinzwe na perezida yoweri museveni amaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi museveni yatsinze n'ibice mirongo itandatu ku ijana mu gihe besige yaronse ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana by'amajwi yamara uwundi umwe mu bakandida batsinzwe mu matora yari yitwariye ibyavuye mu matora muri sentare besige avuga ko atashoboye kwitwarira ibyavuye mu matora kubera apfunzwe icy'amaso umuvugizi w'igipolisi cya uganda fred enanga yabwiye ijwi rya amerika mu ntango z'uku kwezi ko besige afunzwe hisunzwe ingingo ya mirongo na kane y'amategeko y'igipolisi aya mategeko aha igipolisi ububasha bwo guhagarika uwo ari we wese uruja n'uruza rwiwe atantambamye bibonwa ko bishobora kugeramira umutekano w'igihugu igipolisi kandi cabujije abaza kugendera besige imuhiriwe leta zunze ubumwe za amerika zitangaza ko hari byinshi bigitegerezwa gukorwa ku byerekeye kongereza gusangira amakuru ajyanye n'iperereza mu karere k'uburayi ibyo inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye mu ndwi iheze mu gisagara cya bruxelles mu gihugu cy'ububirigi umuvugizi w'ibiro bya perezida wa amerika maison blanche josh ernest avuga ko ibitero byabereye ku kibuga cy'indege cy'i bruxelles no mu kibanza cya metro byibutse igikorwa nkenerwa cyo gusangira amakuru yerekeye iperereza yongeye gutangaza ko leta zunze ubumwe za amerika zishigikiye ububirigi mu matohoza icyo gihugu kiriko kiragira umushikirizamanza w'igihugu cy'ububirigi yatangaje ejo kuwa mbere ko abategetsi barekuye umuntu yari yavuzwe ko yikekwa ari we yikekwa bikomeye mu bitero vy'i bruxelles yamara nta nsiguro yo kumugumya yariho imbere y'uko arekurwa uwo muntu yari azwi ku izina rya faisal si yari yagirijwe ko yagize uruhara mu mugwi w'iterabwoba n'ubwicanyi bw'iterabwoba abategetsi mu gihugu cya pakistani bataye mu mvuto abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu barenga amajana abiri mu gikorwa gikomeye eh, cyo gufatira ingingo zikomeye intagondwa bifatiye ku gitero ca bombe c'umwiyahuzi cabaye ku munsi w'Imana mu gisagara ca Lahore ico gitero ca bombe cahitanye abantu mirongo irindwi na babiri benshi muri bo abakristo bariko bahimbaza pasika ico gitero cihaye inkumbi cabaye mu kibanza carimwo abantu benshi ku mugwa mukuru w'intara ibamwo abantu benshi cane ya Punjab abana mirongo ibiri n'icenda bari mu bapfuye mu gihe abandi barenga amajana atatu bakomeretse umushikiranganji ajejwe ivyerekeye amategeko mu ntara ya Punjab Rana Sanaula yabwiye abamenyeshamakuru yababwiye uno musi wa kabiri kw'igipolisi n'imigwi idasanzwe ijejwe kurwanya iterabwoba iyoboye we n'abajejwe iperereza bagize ibikorwa vyo guhiga intagondwa mu ntara ya Punjab aho bahagaritse abantu barenga ibihumbi bitanu iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email ni kuri radiyo yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu hamwe no kuri we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho ikigo cy'igihugu c'amatagisi n'amakori gisaba ubushakashatsi ku bacuruzi bakorera ku butaka bw'u Rwanda kubera ko hari bamwe mu batanguye kwigana ibimenyetso byaco mu mugambi wo gukwepa amatagisi ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na Eric Bagiri w'ubusa winjiye muri kimwe mu byumba by'inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro ishami rirwanya amagendo uhasanga ibicuruzwa bipanze byiganjemo ibinyobwa ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano bubyambura abacuruzi baba babifite batarabisoreye ibi bicuruzwa by'ibinyobwa byo mu bwoko bwa rikeri byava hanze cyangwa imbere mu gihugu biba bigomba kuba byambaye ibirango bya rwanda revenue authority bizwi nka tax stamp ibi birango ubusanzwe rwanda revenue authority ivuga ko ikorana ubuhanga magingo iranagaragaza ko hari abatangiye kubyigana mu rwego rwo gukwepa imisoro nk'uko habaho amafaranga y'amiganano kandi bigora bamwe kuyatandukanya n'ayemewe n'amategeko ni nabyo bigaragara kuri ibi birango by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bwana robert mugabe ni komiseri wungirije ushinzwe kurwanya amagendo mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ziriya tax stamp ziba zarakozwe mu buryo bumeze nk'ubw'amafaranga hari ficyazi udashobora kureba n'amaso ku buryo hari imashini ugomba kuzireba kuko nabwo bishyize ku mugaragaro ntabwo zaba zi buri muntu wese ashobora no kuzihimba akaba yazikora ntutandukanye izakozwe mu rwego rwubahirije amategeko n'izahimbwa nicyo gituma iyo turimo kureba ese izi zuzubiranyenge dukoresha imashini zabugenewe ariko niba uzi ko uri umuntu ucuruza inzoga ukaba urimo kugura n'umuntu utemerewe gukora inzoga akaba ariwe uzifite ibyo bikwereka yuko inzoga yakoze ntizemewe takisi stamp arimo yateyeho nazo ntizemewe kuko ntashobora kuzibona atemerewe gukora izo nzoga kubera kwigana ibi birango ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro hari bamwe cyashyize ku karubanda cyemeza ko cyafatanya inzoga bakoze batabifitiye uburenganzira kandi zambaye ibirango byacyo umugore wari mu mapingu we na musaza we bakoranaga bemera ko bari bafite inzoga za radiyanti jini na redi waragi ariko bavuga ko bari basanzwe barangura n'undi muntu batazi gutandukanya ibirango byemewe n'amategeko n'ibindi bifatwa nk'iby'abahashyi njyewe ntabwo nzi gutandukanya igipapuro cya rwanda reveni n'ikitari icyayo urabona ucuruza inzoga zose ziba ziteye ibyapa kugira ngo uzamenye ngo iki ni icya rwanda reveni icya ntabwo ari icyayo ntabwo biba byoroshye nkange w'umukozi ndumva ntazongera no gufatirwa mu ikosa ryo kongera kongera kubicuruza niyo babinzanira ntabwo nakongera kubicuruza icyo nakora ni uko totara izo nzoga nazireka kuko n'ubu sinzi kubitandukanya amwe mu macupa ya zimwe muri izo nzoga zimenyerewe ku kabyiniro ka suruduwiri biva kuri siridiweri zarimo zometseho ibirango rwanda revenue authority ivuga ko itabizi byo byo biragoye kurebesha amaso ngo uhite wanzura ko ari ibihimbano uretse aba batawe muri yombi bavuga ko bacuruzaga ibyo batazi twabajije n'abandi bacuruzi mu mujyi wa kigali bahuriye kuri iyi bizinesi nabo bemeza ko kuvumbura umwimerere w'ibi birango ari ihurizo rikomeye tuno turangura mu mujyi zino tuno tuhari nitwo duhari twa parasitike yitwa ngo ni royo life wisiki iyo nayo supa jini ntabwo ushobora kuyireba ngo umenye ngo ni inkorano cyangwa se yambaye ikimenyetso kitari cyo ntabwo nabimenye bitewe n'uko n'ubu nanjye nibwo nanjye kuzicuruza ubu ntabwo njye nkunda njye nesenda yuko abakiriya bazabimenya ubu mbigiyemo cyane na nabimenya rero tubona hariho sitapu nyine tuba tubanguye urembo abavuga ko hariho n'iza pirate wowe ushobora kubitandukanya ukavuga ngo iriya ni orijinali iyindi ni pirate bajya babivuga ariko njye sinabisobanukirwa sinjya kujya kubeshya none se ko dutandukanye utuntu za twa rwanda reveni turiho aka ngaka karajya kuba umutuku aka gafite irindi bara riri ariko ikirango ni kimwe ko mbona twagiye ducika tuvungagurika bigenda bite biba bitewe n'iki nk'uko nyine kuba izize amakarito arya zikubagurika agapapuro kagacika ubuyobozi bwa rwanda revenue authority bugasaba abacuruzi gushishoza ubundi tax stamp iyo wasikariye ntushobora kubona tax stamp igihumbi zuri busikane usanga umuntu yasikariye nk'eshanu cyangwa imwe ugasanga ifite nka siriyo namba imwe turawuti ubundi zigira siriyo namba zigenda zikurikiranye zi- zinatandukanye rero uri umuntu ushaka no kugira ubushishozi nk'umuntu uguze amakarito nk'igihumbi ushobora gusanga tax stamp ziri kuri izo kuri ayo macupa yose ugasanga hari ifite inomero imwe gusa ntitwamenya agaciro gahwanye n'imisoro yagombye kuba igenda ku bicuruzwa rwanda revenue authority yagwatiriye ishinja ba nyirabyo kubishakiraho amaramuko mu nzira y'ubusamu gusa mu cyumba kimwe cyayo cyarimo byibura amakarita arenga ibihumbi bibiri y'inzoga ziva hanze n'izikorerwa mu rwanda mu gihe rwanda revenue authority ubwayo yemera ko imenya umwimerere w'ibirango byayo yiyambaje ikoranabuhanga byaba bisaba izindi ngamba cyane ku bacuruzi bato ndetse n'abaguzi kuko yemeza ko ku bicuruzwa nk'izo nzoga z'inkorano zagira ingaruka mbi ku buzima bwa benshi akenshi usanga arizo rubanda banywa bashingiye ku kuba zidahenze iyo make ku biceri bitatu bibiri by'ijana n'ikindi cy'ijana mu mafaranga y'u rwanda abantu biganaho ari benshi n'umuceri wifuka ugenda ugiye kubaza umuceri uzi izina ryawo wajya hano ugasanga bashyizemo ukareba ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric mu rwanda kandi ku nshuro ya mbere akarere ka gasabo mu gisagara cya kigali katanguye gukura abana b'inzererezi mu kigo cyo kwa kabuga bagashyikirizwa imiryango yabo muri icyo gikorwa haragaragaramwo abana badafise aho baja kuko batagira ababyeyi mbere ngo nta n'ababarera bafise ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboye
icyemezo cyo gukura abana mu bigo bizwi nka transit center cyatangijwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana iyi komisiyo ifatanya n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuko aribo babasha gushakisha imiryango y'aba bana mbere y'uko abana bahuzwa n'ababyeyi babo iki cyemezo kije nyuma y'aho mu mujyi wa kigali habonetse abana benshi b'inzererezi bagenda bagaragara mu mihanda ahantu hacururizwa ndetse n'aho abagenzi bategera imodoka aba bana bo mu mihanda bagenda bafatwa n'abashinzwe umutekano mbere yo kubasubiza mu miryango yabo bakabanza kubajyana mu bigo byiswe ibyo kubagorora bakazashyikirizwa imiryango yabo nyuma byari ibyishimo ku bana bahujwe n'ababyeyi babo abana bivugiraga ko bataye ubuzima bubi babagamo muri iki kigo cyo kwa kabuga Ni najyanywe na mukuru wanjye kuko yacuruzaga urumogi yampaye nka data niyo ndakubwira ati niyo wavuga iki sinshobora gusubirayo kubera ko bamaze kumfunga igihe kinini mwese abantu utareba hanze ukubitwa buri mwanya urambwira ko utaba gufunga nari nge nari mamaze nk'ukwezi n'igice amasomo ahari ni ubuzima bukakaye ni ukubaho nabi Naje mu- na- naje mu muhanda rwose nanjye ari umwana unzanye inshuti akarere ka gasabo niko kabimburiye utundi turere gukura abana mu kigo cyo kwa kabuga bagashyikirizwa ababyeyi babo ni umuhango wari witabiriwe n'abayobozi b'akarere ndetse n'abashinzwe imibereho myiza mu mirenge bafashaga abana n'ababyeyi babo kugera ku mirenge y'iwabo uwari uhagarariye akarere ka gasabo bwana nzabonima dewo ushinzwe imiyoborere myiza yabwiye ababyeyi ko bakwiye kongera gusubira ku nshingano zabo zo kurera iki gikorwa rero cyo gusubiza abana bagera kuri makumyabiri na babiri mu miryango bakomoka mu karere ka gasabo nshishikarize buri wese gufata inshingano yo kurwanya umuco mubi yo kurwanya icyorezo kiri mu bana batereranwa ugasanga abo bana baba mu mihanda bikaba ngombwa ko polisi yirirwa ibashakisha ngo ibasubize mu bigo ngororamuco ubuyobozi bw'akarere bwifuza ko umwana yakarerewe mu muryango kugira ngo abone uburere bwuzuye ababyeyi bashyikirijwe abana bagaragaje ibyishimo kuri benshi bari bamaze igihe kingana n'ukwezi cyangwa kurenga batazi aho abana babo baherereye gusa bahakanye ko nta ruhare bagira mu gushora abana babo mu mihanda ko ari ubukene butuma babura icyo bihera abana abana bagahitamo kujya kwishakishiriza hirya no hino mu buzima busanzwe iyo umwana nta- nta mikoro abona iwanyu muf- mufite ahagije ahita agucika akigendera urabona iyo nicaye ku ibumba ndi kuribumba mba ndibumba mvuga ngo mpatane ndebe ko uyu munsi barara bariye ndebe ko ejo bazarara bariye ubwo ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi genda utoragure iwe hariya uze twotse ino mbabura tubone icyo turarira we ahita yigendera gutyo ahita yumva ko ndi kumutoza agahita yigendera ubwo umwana nkamushaka nkamubura rero uyu mwana ntabwo tuba tutagize nta kuntu byatagira ngo ahe umwana w'urukundo amwiyegereza abana bose bashyikirijwe imiryango yabo bandikiwe imyirondoro y'aho batuye ndetse n'amazina y'ababyeyi babo cyangwa ababarera wari uhagarariye umuyobozi wa polisi chief superintendent teddy kamanzi yabwiye ababyeyi n'abana ko nibongera gusubira mu mihanda hazakurikiraho ibihano ubwo akarere ka gasabo kabaye aka mbere byibura muri uyu mujyi wa kigali kabaye aka mbere mu gutangiza iki gikorwa cyo kuvana abana mu muhanda iyi rero ni intangiriro ariko muzi ko iyo ibintu bitangira abantu batangira baganira baganira baganira ariko pendete bikazavamo ibihano kuko aba bana bafite imyirondoro none reka mujye nk'umupolisi iyo bagarutse tubona ko ari wowe utabyumva kandi utabyitayeho wenda amategeko agatangira gukurikizwa ariko ntakwiye kuba ari ahantu hameze nka kasho wowe uryamye mu nzu mu bana bagenda bafatwa nk'inzererezi ndetse bakajyanwa mu bigo by'ingororamuco hari ababwijwe ibya amerika ko bafatiwe mu mirimo yabo bakora buri munsi babasobanura ko badasanzwe ari inzererezi koraga akazi ko ku cyuma cy'isombe ntashye baramfashe banjyanye hariya kwa kabuga ubu se wari umaze igihe iki kwa kabuga rero nari mamaze ukwezi ntabwo nari ndi inzererezi ibyo aba bana bavuze byanashimangiwe n'ababyeyi babo umwana wawe yarasanzwe ari mayibobo se ntabwo ntabwo asanzwe ari mayibobo bari bamutumye ngo guhaha sinzi ibyo yagiye guhaha mu gasantere bahita bamufata ndashaka kumushyira mukuru we gukora akazi k'ubusudiri akamwigisha ibyo gusudira nta kindi ikibazo cy'abana bo mu muhanda cyatangiye kumvikana cyane mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ndetse abayobozi bakuru b'igihugu bagira icyo babivugaho mu mwiherero uherutse wahuje abayobozi bakuru b'igihugu bagarutse ku kibazo cy'abana bo mu muhanda perezida kagame avuga ko abana bakwiye kwiga badakwiye kuba mu muhanda ibi yabigarutseho mu ngendo amazemo iminsi asura abaturage bo mu karere ka gakenke ndetse n'abo mu karere ka rubavu perezida paul kagame yavuze ko bagiye guhagurukira ababyeyi batita ku burere bw'abana babo umukuru w'igihugu yaboneyeho kugaragaza inzego eshatu zigomba kuzakurikirana iki kibazo cy'abana batiga zitabyubahiriza zikabihanirwa izi nzego zirimo ubuyobozi bw'ibanze aho aba bana batuye imiryango bakomokamo ndetse n'abarezi cyangwa abayobozi b'amashuri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yerekeye uburundi amadolari ibihumbi cumi n'icyenda y'abanyamerika ni miliyoni umunani z'amarundi niyo yaraye asahuwe umwe mu bakozi bakuru bakuru bo mu ishyirahamwe ryo gutumana ko amakuru lomitel aho hari ku mutaga ku munsi wa mbere ku mutumba kiremba muri komine gasorwe intara ya muyinga mu birego byatanzwe mu gipolisi n'uwibwe harimo ko abibye bari bambaye impuzu z'igisirikare bitwaje inkozi ibiri muri ibyo birego havugwamo ko hakoreshejwe imodoka ruseha niha itwara indembe kwa muganga ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze
nk'uko urongoye igipolisi mu ntara ya muyinga abivuga uwibwe ni umwe mu bakozi bakuru bo mu ishyirahamwe limitere ryo gutumatumanako amakuru aturuka mu gihugu cya vietnam imbere yo gushikira urongoye igipolisi twari twaciye ku mutumba wa kiremba muri komine gasogwe ahabereye ubwo busuma ni ku ruganda rw'abakora umwuga wo gucura bavuga ko vyabaye babona ukumva iyo modokari yakizanye umuzungu yamaze kumuzana avuga ngo ngirya irahaje Uwa- uyu yari umwambaye sivile undi uwo yari ngo yari umu undi nawe yari yambaye sivile mugabo imaze imaze kubona iyo modokari yakifata ipapuro ariziriza mu maso maze kwizizoza mu maso ngo ngire iraje wese nkoho rero acarahagarika ngo ngire iraje cirahagarika cirahagarara umushoferi acaravamwo bamushyira inyuma umuzungu cyamushyira hagati cyakatira ku mashuri imbere iwacu hariya akaba twetubera ku mashuri imbere cyamukatira cyamusubira inyuma ambirasi iyo modoka yari imeze nk'ambirasi cisubira inyuma cyagenda bayikurikirana iyo muri iyo muri iyo ambirasi yari yabazanye nyine twabona ko yari ambirasi bageze nyemba babwira ati twiye gu- mutwaye ibigwanisho tego tugiye kuri rejo rero niho baza kumuza kubivugira ko igomba mutwaye ibigwanisho aba bacuzi bavuga ko batigeze bacikanda ko ari abasuma twebwe rero kubera twari twibere ngaha ntitwakurikiranye twibaza ko ari abasoda ba leta ariko bari bafise ibyangombwa bumva twari kubakingura gute abo iyo ambirasi yari yaje kare haraciye umwanya muremure iragenda ikagaruka nimba ikirindiriye ikata igaruka urazi ibya ambirasi ntatwe twamenye ibyo ari byo twibaza ko irindiriye abagwa nk'umuntu yoba agwaye hanyuma rero bica bibuko rero turatwumva rero bamaze kugenda niho bagaruka batubaza ati byagenze gute twe twagenze uko nyene twumva rero ngo babanyagiye aho hantu aho hantu ntaho ntitwashitse ngo tumenye ibyabaye aya makuru yose aremezwa n'urongoye igipolisi mu ntara ya muyinga aho avuga ko mu birego uwibwe yashikirije igipolisi avuga ko bari kumwe n'umushoferi bamanutse i bujumbura ku mutaga baguye mu mutego w'abantu babiri bambaye umwambaro wa gisirikare bafise inkoho zibiri bamaze kubagiriza ko bafise ibigwanisho baciye bakura ku ntebe uwo mushoferi barinyongera umuduga babwira ko bagiye kubasakira ibigwanisho mu biro vy'akarere ka kane ka gisirikare ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga amakuru uwo yibwe yahaye igipolisi avuga ko babajanye kw'ibarabara rija ikarusi ahitwa kwibuye bamaze kubarenganya aho bari bababwiye ko babajana baraheza babatwara amafaranga angana ibihumbi cumi n'icyenda by'amadolari y'abanyamerika imiliyoni umunani z'amarundi amatelefone ngendanwa atatu n'imashini nyabwonko bimwe bita ordinateur mu gifaransa uwarongoye igipolisi avuga ko mu birego wibwe yashikirije avuga ko hari abandi bantu batatu b'abanyagihugu baguma biyenzereza ahabereye uwo mutego muri bo uwo mukozi wa limitel akaba yarashoboye kumenyamwo umwe mu bakozi biwe mu birego vyashyikirijwe mu gipolisi harimo yuko hakoreshejwe n'imodokari rusehabaniha urongoye igipolisi avuga ko bakiri mu nzira yo guhiga abikekwa muri ubwo busuma hari haciye ukwezi kumwe gusa habaye ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho ku mutumba wa murama muri komine muyinga ahishwe umupolisi agiye gutesha inkoho yiwe iribwa urongoye igipolisi mu ntara ya muyinga avuga ko atacerekana ko ubwo busuma bufitaniye isano kiretse ko ari ububisha busa imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze jambo siko kuri iyo nkuru mu burundi kandi umwe mu bagwanyi bishikanye mu ntara ya rumonge muri komine burambi yarishwe arashwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere rishira no munsi wa kabiri mu muryango wiwe bavuga ko yishwe n'urongoye zone basanzwe babamwo ya maramvya mu gipolisi mu rumonge bamenyesha ko amatohoza yatanguye fidelite y'ishatse yakurikiranye iyi nkuru
umubabaro ni mwinshi umuryango wanduye imana jerome umupfasoni wiwe amenyesha ko umugabo we yiciwe mu rugo mu gihe yari atashe ariko arugara urugi rw'irembo umva umufasha wanje mwishiha atashe saa yine nusu yuguruye umwango harakunda ngiye kuryambika abana nza numva inkoho iravuze inkoho zibiri zivutse aca giduka hasi aca basubira bamukubita izindi sase zibiri rero naje kubera ubwoba naciye nca muri saro ndabira mu idirisha mbona ikiziba kirambaraye mu rugo nca mbona rero abantu babiri ndi mu idirisha bari inyuma abo bishe nduwe imana jerome umuryango wa jerome uvuga ko wababonye uyu ni mushiki we abo bantu bari umushefu de zone twa pime hamwe n'umupolisi gusa nuko ntazi izina ryiwe ariko vizaje jewe ndayizi n'ubu nja kumukwereka kiretse nsanze yoba yanyegeye haciye akanya jerome nduwe imana agandaguwe uyu mukuru wa zone maramvya yaragarutse kuri urwo rugo afise inkoho arekejwe n'umupolisi ariko amakuru twaronse amenyesha ko umuryango wa jerome nduwe imana batamwemereye kwinjira hamaze kugwirana abantu benshi niho yacaza azana na nyamupolisi hashevudezo nawe nyene yari afise inkoho iyo nkoho nta n'uzi niyo yayikuye abankeyo yaca asubira inyuma araza yashitse ngaho afise inkoho uwo muntu atemvye acuramye aho ari kumwe n'umupolisi iyo nkoho ko buromatari atayimuhaye umukuru w'igipolisi ntayimuhe yoyo yarayikuye hehe kandi barariguye none tugomba rero mutubarize shefu de zone urwo ruhusha rwo kugendana inkoho yo kumara abantu icyabimutumye umukuru wa zone marambya ndayisenga prime ibyo yagirizwa ko ari we yishinzwe w'imana jerome arabihakana yamara aremanga ko yari afise inkoho akavuga ko yari inkoho y'umupolisi yari mwikonje yemeza ko umupolisi yayisigaranye ari we yayimuhaye mufatire nawe wumva avuga ngo ni si jewe no urumva biri muri ya migwi y'iwabo urumva none ko twe twaramurukirisa kaza nawe kumve hari ibyo bari bamuzigako abakubonye muri urya muhana umuntu yapfuye bakubonye ufise inkoho umbere ndaguha umuco iyo nkoho uwo mupolisi yafise inkoho zibiri ubundi yarege guha amaziko acambwira ati batiriye inkoho kugene baza kunda sipfu muyirukana ne wewe uri umutware ukaba ufise inkoho y'umupolisi umva ari ibintu bisanzwe uyu urumva agize ati mfatira ni ukuri kwimana pana ibintu byo kuvuga uti none ko mumenyesha makuru agize ati mfatira inkoho nagiye nakira ubu yasanzwe umusivile kuba ufise inkoho y'igihugu none ko ntayirasishije Jerome Nduwimana ari mu bantu batatu igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge kivuga ko bahora mu migwi igwana bishikanye uyu yari yagandaguwe ari mu bitavye akamo batewe na buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana ari kumwe n'urongoye igipolisi mu karere ko mu manuko y'igihugu c'u Burundi aho bahamagariye ari mu migwi igwana kwishikana haraheze indwi yavuze ati tubahaye imisi indwi uyu hari ku wa gatanu gushika ku wa gatanu hazoba hakwiye indwi tubongeye imisi ibiri gushika ku munsi wa mungu badashitse tuzoba tubironderera ati yo wumva ntibazonanira leta tuzoba tuva hasi tubarondera rero niho yacatse Jean Mendo Imana amakuru twakuye umuryango wiwe ababanyi akongera akemezwa n'abajeje intwaro n'umutekano avuga ko yishikanye ku munsi wa Pasika nuvuga ko uno munsi wagira gatatu yishikanye siwe arabajwe n'ingene umuhungu we yaraye yishwe kandi yari yishikanye ku neza urabona umuntu yaraje aze yitavye akamo ka leta leta ivuga ngo abantu bataboneka ngo bari kugwana we nawe baca rero bavuze ngo nibaze bafatanye ngo babubake igihugu ngo uzogaruka nta ngorane bavuga bati tubahaye uruhusha uruhusha abantu bati iyo minsi ni mike bati mpusha zibiri bategome muri izo mpusha zibiri we ku munsi wa mbere yari yamaze kugaruka kubera ataco yiyotse urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge Opesa Andonasien Manirakiza amenyesha ko amatohoza kuri urwo rupfu yatanguye nta kanca ngo yemeze ivuga ko umukuru wa zone maramvya ariwe yagandaguye Nduwimana Jerome yamara uyarongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge amesha ko yikeka yuko Jerome yoba yishwe n'abo bahana migwi igwana canke akicwa n'abashaka guca intege abariko barishikana mu bantu umunani bo muri komine ya Burambi igipolisi kivuga ko bari mu migwi igwana batumuriwe n'uwo bamaze kwishikana uyarongoye igipolisi mu ntara Rumonge avuga yuko abiri basigaye hamwe n'abandi bazokwishikana ko bazokwegeranizwa ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge kugira ngo bashobore kubacungera umutekano kubera ko kubashungera umutekano inzu ku nzu bitoroshe ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite Ishatse ryo rya Amerika
mukanya turasozera ibiganiro byacu twari tubafitiye kuri iyi saha amara imbere yaho reka tubibutse amakuru makuru makuru iyo hirya no hino twabashikirije umunyamisiri yanyuruje indege itwara abantu y'igihugu cya misiri egypt air ayitegeka kururukira mu gihugu cya shipure yahagaritswe no munsi wa kabiri nyuma y'amasaha atandatu yo guhangana n'abategetsi abantu bose uko ari mirongo itanu na batanu bari muri iyo ndege bashoboye kuyivamo ataco babaye imbere y'uko uwo muntu yishikiriza abategetsi ku kibuga c'indege co mu bumanuko bwa Chypre mu gihugu ca Uganda haheze imisi mirongo ine kuva igipolisi gifunze icamaso kiza Besigye ayoboye umugambwe Forum for Democratic Change atavuga rumwe na leta Besigye yiyamamarije kuba perezida mu matora yabaye ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri leta zunze ubumwe za amerika zitangaza ko hari byinshi bigiterezwa gukorwa ku byerekeye kongereza ugusangira amakuru ajyanye n'iperereza mu karere k'uburayi ibyo inyuma y'ibitero by'iterabwoba byabaye mu ndwi iheze mu gisagara cya bruxelles abategetsi muri pakistan bataye mu mvuta bikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu barenga amajana abiri mu gikorwa gikomeye cyo gufatira ingingo zikomeye intagondwa bifatiye ku gitero cya bombe c'umwiyahuzi cabaye ku munsi w'imana mu gisagara ca lahore ico gitero ca bombe cahitanye abantu mirongo irindwi na babiri benshi muri bo abakristu bariko bahimbaza pasika nshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya ibiganiro byo kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwari kumwe nanje videni n'uyu ngabo kuri, kuri mikro wacize hamwe ibi biganiro ni innocent kimenyi tubifurije umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.